Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyo Ngabo, ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha.
iryo jambo ry'urwaruka rwacu mbonerakure si ubu bitanguye byazananye cyane cyane n'igihe ajya amatora y'ibiri na cumi na gatanu yari yegereje kuko abatayashaka baragerageje kurondera ibinyoma byose ibara ryose amahwa yose bokwambika umugambi w'ubutegetsi kugira ngo ariyo amatora ntabe uwo ni joseph ntakarutimana icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi cndfdd avuga ku birego biregwa urwaruka rw'uwo mugambwe amakuru tubafitiye mu karere umugambwe cndfdd uri ku butegetsi mu gihugu cy'u burundi wiyandikishije kuri uyu wa kabiri kugira uze witabe kwiyamamaza matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Joseph Ntakarutimana icegera cy'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe avuga ko uyu mugambwe uzo kwihanganira abo badasangiye ivyiyumviro muri ico gikorwa. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Joseph Nakarutimana icegera c'umunyamabanga wa CNDD-FDD umuganga uri ku butegetsi niwe yawandikishije kugira uze witaba ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo guhakana canke kwemeza ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi abajijwe nimba bazokwihanganira abazokwigisha gutora oya iyo ndongozi ya CNDD-FDD yavuze ko ari igikorwa kiraba abarundi kandi bidakunda ko abarundi bose bagira ivyiyumviro bimwe ibyo ni bisanzwe kuko iki gikorwa tugendamo n'ic'abarundi bose twe tutakwiyumvira kumwe hariho rero ari abo mu migambwe canke mu yandi mashirahamwe azovuga bati icyo gikorwa co guhindura ingingo zimwe zimwe z'ishingiro si ciza sico turanabimenyereye noneho cane cane abantu batavuga rumwe n'uyu mugambwe wacu uri ku butegetsi turamenyereye yuko ata kintu na kimwe twebwe twokora bazovuga ko ari ciza umuntu wese arafise kwigisha ati ntimubitore kubera ibi nibi nibi nibi nibi nibi mugabo twe tuvuga tuti barundi abagumya banga cyane cyane bamaze kumenya ukuri n'ikinyoma baragerageza kuvuga ntibaritora ntibisanzwe ntibisanzwe ntibisanzwe nayo kubidogera bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD ko batihanganira abo batavuga rumwe na cyane cyane ugwaruka rw'uyo mugambwe imbonerakure na Karutimana arabahumuriza yemeza ko ugo gwaruka rufise inyigisho zo kubaha abandi naho avuga ko hari n'abarubeshera iryo jambo ry'urwaruka rwacu mbonerakure si ubu bitanguye byazananye cyane cyane n'igihe ajya amatora y'ibiri na cumi na gatanu yari yegereje kuko abatayashaka baragerageje kurondera ibinyoma byose ibara ryose amahwa yose bokwambika umugambi w'ubutegetsi kugira ngo ariyo amatora ntabe baravuze ko mbere niho nyabwoko twariteguye tugira ribe twubwira abarundi yuko ibyo byari ibinyoma abarundi nibaryame sinzira amahoro urwaruka rwacu twagwigishije ibintu byiza rushaka ko igihugu kidasubira kugira ingorane n'imwe umugwiseni ujeje gutunganya amatora urashima ingene ico gikorwa kiriko kiragenda kuko gushika mu gitondo co kuri uyu wa kabiri hari hamaze kwiyandikisha imigambwe cumi n'umunani petero claver ndayicariye arongoye seni abajijwe nimba hari amakenga ko abigenga nina n'iz'imigambwe bataziyandikisha kuko ata n'umwe ariyandikisha gushika ubu yishuye ijwi rya amerika ko bose babimenyeshejwe kandi kwiyandikisha biva ku bishatse inani z'imigambwe zirabizi batumiwe n'abigenga bavyifuza barazi ko batumiwe uwuza rero muri seni si twe tumukura mu biro ngo aze muri seni niwe yizana kubera yiteguye kuja muri uwo murimo wo kwiyamamaza umunsi itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse rikavuga riti kwiyamamaza dutangura iyi tariki bihere iyi tariki urumva rero ko twebwe nta makenga dufise kuko ntituzi abifuza kuja muri ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza tubabona baje kwiyandikisha muri kiriya gitabo mwabonye igikorwa co kwandika imigambwe izo kwitaba igikorwa co kwiyamamaza kizorangira kuwa gatandatu ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani ni mu gihe catangujwe kuwa mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa gatatu ariko arakira imigambwe yiyandikisha uwurongoye seni yaca abibutsa ko botunganya ivyankenerwa vy'abarorerezi mu myiyamamazo no mu matora igikorwa cyo kwandika abarorerezi kikazotangura kwa cumi na gatanu ukwezi kwa kane kirangire kwa mirongo itatu muri uko kwezi nyene ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kuwa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika urakoze remo kuri iyo nkuru umushikiranganji w'uburimyi w'uburimyi n'ubworozi mu Burundi Deogide Rurema ari mu nama nkenguzamateka kwishura ibibazo by'abakenguza mateka umenyesha amakuru wacu Evariste nzi ko banyanka yakurikiranye iyi nkuru tukaba turi kumwe ku telefone Evariste wiriwe
uriwe neza Fidel watubwira ivyo uwo mushikiranganji yabajijwe eh, mu nama nkenguzamateka
umushikiranganji Deogide Rurema nk'uko bivuze muri kano kanya ari mu nama nkenguzamateka eh, yabajijwe cyane cyane ku bijanye eh, no kurwanya ubukoko eh, butema butongora imirima na cyane cyane imirima y'ibigori nk'uko byibonekeze byibonekeje mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi aho rero babajije nimba ubushikiranganji ubushikiranganji aho bugejeje ikivi co kurondera imiti ikivi co kurwanya ubwo bukoko bita impungwa eh, kugira ngo umwimbu w'ibigori na cyane cyane wagabanutse cyane usubire uduge aha umushikiranganji Deogide Rurema yabanje kwibutsa yako gakoko impungo kaje kazanana aha akaba yavuze ko igikorwa cy'ubushakashatsi cy'abahinga cyerekanye ko ako gakoko kaje kava muri leta zunze ubumwe za Amerika karahava gatandukira ibihugu byo muri Afurika n'u Burundi burimwo yavuze yuko ako gakoko kagoye kurwanywa nk'uko babikoze rero mu mwaka uheze akaba yashikirije ko kagwanywa kakiri mu biringo vya mbere katarakura ko kamaze gukura ngo bidakunda yuko imiti bafise hano mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi na cane cane mu kigo izabu idashobora kwica ako gakoko aha rero akaba yashimiye abanyagihugu ko bafashije kuko ngo ubwo bukoko nta kindi bashobora gukora atari ukubunoba mu mirima kugira ngo bashobore kuronka n'umwimbo mukeyi wabonetse ikindi yabajijwe ni ubukoko kandi burya imikaratusi yibonekeje mu mihinga itandukanye y'igihugu aha rero umushikiranganji Deogide Rurema yishuye yuko ubwo bukoko ubu bitari byoroshye kurwanya kuko icyari gukoreshwa zari indege izo nazo akavuga ati nta n'izihari ati n'imiti ntiyari kuboneka yo gupomba ubwo bukoko ariko ati bwagwira kubera hatsi uruzuba runiniya ko muri kino gihe imvura irikiragwa ubwo bukoko imikaratusi yaratoye agahengwe muravuze ko ako gakoko kageramira ivyimburwa kaje kava muri leta zunze ubumwe za amerika yoba yamenyesheje ukugenda ako gakoko kaje canke hari amakuru avuga uko kashoboye kuza kavuye muri amerika
avuga ko kaje kava muri amerika karaguruka kashika muri afurika y'epfo hanyuma karaduga mu bihugu byo muri afurika yo hagati u rwanda n'u burundi birimwo hanyuma akavuga yuko kurwanya ako gakoko ubunye bari ku kivi yanamenyesheje yuko hari abahinga baza barahawe iryo soko ryo kugira ubushakashatsi kugira ngo izo mpungwa ziteye imirima y'ibigori cyangwa ibindi biterwa hashobore kuboneka imiti nyakuri ishobora kukagwanya n'izihe ntara zoba zageramiwe kurusha izindi mu burundi n'ako gakoko
agakoko k'impungwa kagaramiye cyane intara za cibitoke bubanza hamwe no mu bumanuko bw'igihugu za makamba na rumonge icyo gihe rero umwimbi w'ibigori wari usanzwe uba mwinshi muri izo ntara waragabanutse ku buryo haciye haba n'ikiza cy'inzara cyateye bamwe mu banyagihugu bo muri izo ntara zari zatewe n'ako gakoko bita impungwa hari ibindi bibazo ubona wovuga yashoboye kubazwa akishyura
ikindi kibazo ariko arabazwa ubu ni ikijanye n'urugomero rwa kajeke rwo mu ntara y'ububanza rwo kuvomera imirima hano kubwira fidele ko urwo rugomero rwari rwubatswe kugira ngo mu kiyaya ca gihanga gisanzwe ari kininiya cyane cyo muri iyo ntara y'ububanza hashobore kurimwa ibiterwa mbumbarugo byinshi ndetse umwimbu bakavuga ko mu vyigwa bari bakoze mu bushikiranganji bavuga ko hamwe urwo rugomero rwuzuye umwimbu uvuye muri iyo ntara muri ico kiyaya ca gihanga washobora no gushorwa mu bihugu bibanyi hakinjira amafaranga y'agaciro ariko rero kuva muri bibiri na cumi na gatatu urwo rugomero n'ubu ntirurubakwa abubatse ubwa mbere bakaba batarukomeje gushikaho mbere rusiduka ubu rero umushikiranganji ariko yishura ibibazo aza yarabyishuye no mu nama nshingamateka y'uko hari abahinga bamaze gukora ibyigwa ko muri ino minsi rero hagiye gutangura ibikorwa byo kubaka urwo rugomero uno munsi rero abakenguzamateka bariko baramubaza bari bamwe bafite amakenga yo kubona ivyo bikorwa biriko biradindira kandi amafaranga aza yaremejwe yo kubaka urwo rugomero urakoze mumenyesha amakuru wacu evariste nzi ko banyaga
iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abategetsi b'igihugu cya kenya bashaka gusubira kwirukana mu gihugu umunyepolitike atavuga rumwe na leta miguna miguna kuri uno munsi wa kabiri umutegetsi w'ishyirahamwe rigejwe agateka ka muntu muri kenya amenyesha ko abategetsi biteguriye kongera kwirukana inshuro igira kabiri umunyepolitike atavuga rumwe na leta miguna miguna kandi sentare yaramuhaye uburenganzira bwo kuguma mu gihugu miguna miguna yari yirukanywe mu gihugu arungikwa muri canada inshuro ya mbere mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka icyo gihe ubutegetsi bwariko bufatira ingingo zikomeye abagize uruhara mu iyimikwa ritemewe n'amategeko rya raila odinga atavuga rumwe na leta ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa mbere sentare ya kenya yari yategetse ko miguna miguna asubizwa igitabo ciwe c'inzira ca pasiporo ca kenya kandi ko ahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu umushingamateka james orengo akaba kandi umwe mu bashingwamanza ba miguna miguna amenyesha ko sentare yari yategetse kandi ko komisiyo y'igihugu ijejwe agateka ka muntu ikurikirana ukugaruka kwiwe mu gihugu ca kenya kamanda muceke umwe mu bategetsi b'ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu avuga ko miguna miguna yashitse ku kibuga c'indege i nairobi ejo kuwa mbere yimwa uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu uwo munyepolitike yaciye agira imyerekano aho nyene ku kibuga c'indege yiyamiriza iyo ngingo abapolisi bashika kuri mirongo itanu baciye bamufata ku nguvu bamushira mu ndege ya emirates yari igiye i dubai yamara iyo ndege yaruhiye kugenda miguna miguna atari muri yo muri iki gihe miguna miguna avuga ko ari mu minwe y'igipolisi
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yabandanije kuvuga ko byinshi ngo yoba agiye kuzoba mu mpera z'uyu mwaka naho bimeze uko abakurikiranira hafi bemeza ko hari byinshi bigitegerezwa gukorwa kugira ayo matora azokogwe mu mahoro niki gikwiye gukorwa mugenzi wacu edi gwema yabibajije abatumire barimwo senateri moyize nyarugabo n'umuhinga mu bijanye na politiki y'akarere ntanyoma rukumbuzi delphin kurikiranye n'ibyo tubona birasa naho amatora noneho azaba kuko ibyangombwa byose bisa n'ibirimo byegerana icya mbere cyari gikomeye kugira ngo amatora azabe kwari ukubarura abazotora icyo bita fishe elegitoral ni umubare w'abantu bazatora n'aho bazatorera na provensi bavamo n'uturere bavamo mbese icyo nicyo gituma parlema ishobora gutora itegeko rijyanye no kugabanya imyanya ya parlema ku ma province ibyo bita repartition de siège ibyo rero byarakozwe kubarura abaturage abazotora byararangiye habonetse ko abari tayari kuzatora ni miliyoni mirongo ine n'itandatu ibyo birangiye urumva ibisigaye ni ukuvuga ngo sena izazane itegeko rigabanya iyo myanya ku bantu uko bibaruje mu ma province yabo no mu turere twabo tumenye ngo kinshasa hagomba kuzatorwa abantu mirongo itanu nord kivu mirongo ine cyangwa se mirongo itanu n'andi maprovensi bityo ahaza aho bazatora mirongo itatu mirongo ibiri mirongo ine cyangwa se cumi na batanu bityo ibyo bimaze kurangira ndumva nta kiba gisigaye haba hasigaye gusa kugira ngo leta ibone amafaranga ahagije bakoreshe bakurikire karandiriye bavuga ngo umunsi munsi munyanaka abantu bagomba kuza gutanga amakandidature yabo komisiyo ikurikirana iby'amatora igakora amakomande ibigomba gukoreshwa ibyo bita amakiti no kuzayashitsa mu turere twose aho amatora azabera ariko ibyangombwa bijyanye n'amategeko bijyanye no kubarura na fishe elegitoral numva bisa n'ibyarangiye byose biri hafi kurangira iteko niryo risigaye ariko ryo ntabwo- ntabwo ryatwara ukwezi umunsi guverinoma izarizana muri parlema mu kwezi kumwe rizaba ryatowe noneho ibijyanye n'amategeko birara- bibe birarangiye hasigara iby'amafaranga wenda n'ibindi tutazi iby'umutekano ni nk'uko mbibona niyo mpamvu mvuga ko nyine nta gihindutse bisa naho noneho ku mpera z'uyu mwaka amatora ashobora kuba Ah, ku bijyanye n'ibyo by'amafaranga wari ukomojeho ah, mu minsi yashize ndibaza ko ari muri iki cyumweru cyangwa se mu mpera z'iki cyumweru ah, minisitiri ushinzwe itangazamakuru yavuze ko ah, amafaranga ajyanye no gutegura amatora ahari ntago bazakenera amafaranga ava hanze ibyo niko namwe mubibona nge nkora muri parlema ntabwo ndi muri guverinoma twarabikurikiranye natwe twumva ko guverinoma yanze amafaranga ava ahandi ava hanze ni uburenganzira bw'igihugu kwanga imfashanyo cyane cyane ku bijyanye n'amatora kuko amatora akunze kubamo ibibazo bya bya suverenite abantu bavuga ngo abatanze amafaranga barashaka kubigiramo uruhare niko tubyumva bwana nta nyoma ah, nk'uko byumvishije senateri aravuga ko uko abona ibintu afite icyizere cy'uko amatora muri congo noneho azaba wowe ubibona ute Ah, njyewe nk'umuntu ukurikirana ibintu ku ruhu- ku ruhande utari umunyapolitike ntekereza ko umuntu arebye uko ibintu bimeze ubu nyine yoshaka kwemezanya n'ibyo honorable muyiza avuga ko wenda amatora azaba ariko nagira ngo njyewe uko mbireba nuko mbona uko ibintu byagiye bikurikirana umuntu atokwa- atokwemeza neza ko uyu munsi hari ibimenyetso bihagije bifatika byemeza ko amatora azaba Ah, ayo matora yagombaga kuba muri bibiri na cumi na gatandatu agiye gushyira mu myaka ibiri warengeje ku minsi mirongo irindwi n'itatu y'ukwa cumi na kabiri icyo gihe neza amezi atatu, imyaka ibiri izaba irangiye Um, aya matora yabanjirijwe n'ibiganiro byinshi byagiye biba abantu bagira ngo abanyapolitike bagira ngo barebe ko babona igisubizo ku bibazo binini byari bihari ariko nibyo ntekereza ko wenda bikihari bitari byanabonerwa n'umuriro ikibazo cya mbere nyamukuru ni uko mu matora hagenda havukamwo um, ibintu bimeze nk'imvururu na violence Ah, ndahamya neza ko ubu ngubu haba hari igisubizo kimaze kuboneka gihagije uburyo ukuyemo wenda presiyo yi- yi- yi- yi- iva ahantu henshi hatandukanye ntawakwizera neza ko ah, uyu munsi icyo cyamaze kubakwa ku buryo bwiza noneho abantu bakwizera ko n'amatora naramuka abaye ah, imvururu zitazongera kuba Um, hariho n'ibyo abantu baba batekereza byaba bishoboka bigoye gusobanura bivugwa n'abantu benshi ariko wabireba ntubibonere ibihamya byinshi nabyo nti- nk'aho bitaragaragara neza ko bifite um, ibintu byinshi byakozwe kuri byo ku buryo umuntu yavuga ngo noneho amatora agiye kuba icya nyuma ngiye kugarukaho cyari icyo ngicyo cy'ifaranga Ah, buriya bije ya kongo y'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani igaruka ngira ngo ku ifaranga zigeze z'amadolari ah, miliyari nka zitanu nacyo ntekereza ko ari ikindi kibazo umuntu atakwizera neza ko kongo izaba ifite ubushobozi bwo kugaramiya amatora yose azaba angana kuriya kubera ko azanakorwa mm, akanakorerwa rimwe senateri ah, nyarugabo nta nyuma yari avuze ikibazo kijyanye n'imyiteguro ah, akomoza ku kintu kijyanye n'umutekano ko ugomba gushyirwaho abantu ah, bakagira icyizere muri ayo matora wowe iyo ubirebye ubona uwo mutekano uhari ku buryo amatora yaba mu mucyo no mu bwisanzure ntitwabeshya ngo tubabwire ngo tu- tuzi neza uko bizaba bimeze niyo mpamvu navuze ko ibyo bishobora kuba mu mu byobuza amatora kuba wenda umwuka ubaye mubi uhindutse ariko eh, n'amafaranga nayo nanjye navuze ko ari menshi ikurikiranye na bije ya, ya congo ko bije y'u- y'uyu mwaka yonyine itovamo amafaranga ahagije yo yo yo, yo gukoresha donc amafaranga yose asigaye gukoresha ibi- ibisigaye bitarakorwa ndabona bije y'umwaka bigoye niyo mpamvu navuze ndi wenda leta nayo kugira ngo yange amafaranga yo hanze hari aho yabonye ayandi yibikije ishobora kuzakoresha kugira ngo ibyo bive mu nzira iby'umutekano hari umu- umwuka mubi usanzwe muri muri Nord Kivu ru- mu majyaruguru yayo ahi- ahitwa za Beni na Butembo aho ni ahantu kabisa hari ibibazo bikomeye hari umwuka mubi wari usa n'utangiye ku- kugabanuka muri Kasai ubu birasa naho bimeze neza gahoro hasigaye ibibazo nashobora kuvuga ngo ni ibibazo humanitaire ariko umwuka mubi nyine w'intambara wo urasa naho wari usa n'uhagaze ariko hashize amezi nk'angahe habyutse undi mwuka mubi muri eh, muri muri turi muri yari isanzwe ari province orientale Ah, aha naho n'ubu hashize nk'iminsi nk'iyinga rimwe wenda bitangiye guceceka ariko naho ntibirizerwa neza ko birangiye Donc, urumva hari n'ahandi hataravuka intambara ariko nyine usanga hari impamvu zotuma haba ibibazo nko muri sud kivu iwacu urumva amakuru ahaturuka ko hari imitwe myinshi ndetse imyinshi iva mu bihugu bibanyi ishobora kuzaduteza ibibazo ariko reka twizere ko leta i- ari ikihaye ibikoraho icyo gihe kizaza kugera ayo makimbirane n'iyo mitwe wenda byaratorewe umuti noneho amatora akaba Ah, reka dufate na emile wiriwe neza kabira menga nta- sinzi neza ko yoba aratangaza ko azotanga ubutegetsi eh, mu kwezi kw'icumi na kabiri ariko amakenga jewe mvise burya mu kirundi bavuga ngo ubuza gushya buratagata burya bira- bisunze inyifato y'abategetsi ba kongo barabona kabira azohava yubahiriza amasezerano yahagarikiwe na gatorika ya kongo murakoze senateri nyarugabo hari icyo wavuga kuri ibyo bibazo arabaje ati ese perezida kabila yaba yara yaba Yaratangaje yaramaze ko ku- aza- a- a- yaratangaje ko azarekura ubutegetsi icyo kibazo cyagarutsweho kenshi mu mishyikirano mwumvise yabaye yakorwaga n'abapadiri biri mu bintu byari byarahagaritse eh, agreement accord kugira ngo abantu bagire icyo bumvikanaho kuko basabaga ngo yandike ngo ntazongera kwitoza Ah, cyangwa kandi bandike ko atazosa- atazo- atazorwana atazoharanira manda ya gatatu n'ibindi n'ibindi ariko nawe akavuga ati si ngombwa ngo mbyandike si ngombwa ngo mbivuge kuko biri mu mategeko amategeko konstitusiyo ya kongo inemerera manda zibiri mu gihe izo manda zish- zirangiye se normal se naturel niko bigomba kugenda donc sinjye ugomba gusubira ngo nitoze kuko amategeko atanemerera eh, manda manda zitatu iyo mvugo tu- turayimenyereye ah, mu bayobozi benshi bavuga ko ah, bazubahiriza icyo amategeko avuga ariko bikaza kurangira bavuze ngo abaturage badusabye ko tugumaho N- ndagira ni- ni- ni- aho niho nashaka kurangiriza justement mvuga ko habe niyo yobivuga habe niyo yobivuga agakora declaration akavuga ati njyewe kabisa nta manda ya gatatu nshaka sinzitoza ntibya ashatse kubihindura biroroshye kuruta guhindura ibiri muri constitution kuvuga ngo yaravuze ashatse kubihindura sibyo bigoye kuruta guhindura ibyanditse muri constitution niyo mpamvu rero ibyo bitakagombye kudutwara umwanya ariko nyine abantu bose bagomba kugerageza gukora no gukora purese kugira ngo impinduka zibe wenda cyangwa se amategeko yubahirizwe konstitusiyo yubahirizwe nicyo gikuru nicyo gikomeye kuruta n'ijambo aba yavuze wenyine gusa cyangwa se abamuvugira bavuze donke declaration ariko ndibwira ko eh, ndibaza ko iyo iyo njya kubimenya ko icyo kibazo kiri buze mba nazanye a- a- akoro ya iriya bita ya saint silvestre ya- yanditswe mu kwezi kwa cumi n'abiri umunsi umunsi umwaka urangira yari iyobowe n'aba- na- na- n'abapadiri ndibaza ko muri iyo akoro babyanditsemo neza ko atazongera kwitoza Ah, bwana nta nyoma ah, wowe uvuga iki ku bavuga ko ipfundo ry'ayo matora ah, rihagaze kuri perezida joseph kabila Ma- urakoze cyane edi ikibazo nyamukuru um, kiri hariya hantu ki- ki- kigiye gusa n'ibindi biri- bihugu biri muri kariya karere sindabona neza ko kabila ari we wenyine ukwiye kuvaho mu gihe abandi baturanye nawe batavaho mu kanya nari ndiho nkurikira ibiriho bibera muri ntuza muri muri angola iyo urebye muri angola ni nk'aho hagati y'iyo watowe vuba n'uwari waratowe mbere hatangiye kuzamuka ikintu kimeze nko kujya gu- gu- guhangana ku buryo umuntu urebera ibintu ku ruhande bishobora kukubwira ngo u- buriya iriya deja ni sinyale mbi ishobora gutuma n'abandi baza batekereza kwitonda ngo bahereze abandi bagenda bitonda twe turacyafite ibibazo byinshi mu- mu- mu- muri afurika nk'uko honorable yabivugaga ariko cyane cyane muri congo ku buryo mm, iyo njyewe mbireba nza mbona tumeze nk'abantu hari igihe- hari ikintu twazaga dupfiga cyitwa ngo ni akabumbu k'aka- k'akaroki kabaga karimo umwuka ariko ubwako kadakomeye mukaga- mukagakinisha muhaye mukoresha amaboko kubera ko nukoresha ukuguru cyane gashobora guturika uko niko nza mbona kongo imeze Ah, u- umuntu ashobora kuyisunika cyane ukayi- ukayituritsa ika- ku- uburyo bwo kuyijera bukagorana mu bibazo bikomeye ntekereza abantu baza baguma kuvuga ariko ntibibonerwe ibisubizo ntibibonerwe n'ibihamya nuko ntekereza ko perezida kabila ashobora kuba atari yabona umuntu asingiriza ubutegetsi yari afite kandi ubutegetsi ntibuza butambuka ku ibarabara kandi ubutegetsi ntibaza bapfa ku- ku- kubu- kubuhereza igihe cyose ngo babonye Ah, iyo ni forumire tubona hariya ariko kandi akwiye no kuba atekereza kwigana n'abandi bari hariya ndagira ngo icyo kintu kiri fondamental nubwo kidafite kubona ibihamya byinshi hari undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika watwandikiye witwa bruce bahanda yagize ati kongo iracyafite igihe kinini mu mvururu bati kuki ngo mvuka mu ntara ya south kivu iyi ntara irimo inyeshyamba utobasha kumenya umubare kandi abagize iyo mitwe y'inyeshyamba ni abanyamahanga ubwo wumva icyo gihugu cyoreka imvururu kandi buri gace karimwo izo nyeshyamba bwana moyize nyarugabo iyo wumvishije umuturage nk'uyu avuga ngo igice atuyemo gisa nk'aho kigaruriwe n'inyeshyamba ah, zigenzura utwo duce nka leta mwebwe nk'abantu muhagarariye abaturage mubivuga hiki urumva icyo gisha avuze nanjye nicyo nkomokamo nigeze kuvuga ko muri sud kivu ndetse eh, ndanapresize ko iwacu mu misozi y'iwacu hari imitwe ikomoka mu bindi bihugu nigeze kubivuga wabivuze Eh, ndabizi ayo a- a- ayo ni amakuru y'impamo kandi nyine ata- a- adashimishije kumva ko rimwe na rimwe ukumva ko hari imitwe eh, i- imwe iva mu burundi ya bamwe barwanya leta y'u Burundi ndetse n'iyindi irwanya- irwanira leta Eh, ni ukumva ko hari imitwe eh, irwanya leta y'u rwanda rimwe na rimwe bakumva ko ndetse hari n'indi mitwe nayo ish- irwanira uh, irwanira leta irwanya barya bandi noneho ibyo byose twe nk'abantu tubyibazaho tubibwira leta eh, leta irabizi twarabiyibwiye tubisaba nyine tu- tu- tuyibwira ko tudashaka ko iwacu ariho haba indiri y'iyo mitwe y'izo nyeshamba ariho bazoja kurwanira kwa kundi bavuga ngo aho inzovu zirwaniye utwatsi nitwo tuhaburi- tuhagirira ibyago noneho usange abantu ibihugu kandi bigiye gusa n'aho bigiye kurwanira iwacu ibyo twarabyiyamye twabisabye leta tubwira ko leta igomba kugira icyo ibikoraho senateri nyarugabo ah, mwebwe mu nteko ishinga amategeko ni namwe mushinzwe kugenzura ibikorwa bya leta ibyo ngubwiye ko tuba twarabikoze nk'abantu nk'abaparlementaire n'impamvu n'uyu munsi ushobora kubivuga no kuri radiyo ni uko mm, mm, bihamya neza ko atari ibanga kandi leta izi ko twabivuze ko twabi- twatabaje leta ikibazo rero ni ukumenya nimba n'izo parlema nyine zo muri afurika zifite uburenganzira bwo guhindura leta ibyo nabyo ni- iyo ni iyindi deba y'ikindi gihe mu gihe leta itakoze byose ibyagomba gukora nimba parlema ishobora kugira iki yihinduraho iyo ni iyindi deba ibyo ni ukuri iyo mitwe irahari ariko icyo na- icyo nongezaho nongeraho ni uko no mu- no muri no muri bibiri na gatandatu igihe amatora yabaye imitwe imwe muri iyo ngiyo yari ihari nakubwiye ko hari aho ntigeze nta ntashoboye kugera kwiyamamaza kuko hari interahamwe kuko hari fpr hari ahandi abandi nabo batageraga kuko hari abamayimayi hari n'abandi bagiye kwiyamamaza abamayimayi babafata anotaje hari ahandi abantu bagiye kwiyamamaza eh, basanga interahamwe nizo ziyakontorora akariho ba- bategeka uko amatora akorwa ibyo nyine ni amareyalite ateye isoni ateye n'agahinda ya kongo ariko wenda atenda guhinduka mu munsi umwe mu minsi ibiri ni ukugerageza kugabanya ibibi ah, wenda mu gihe tutarashobora kubirangiza mu munsi kubirandura mu munsi umwe
radiyo ijwi rya amerika i washington dc inshuti mwese mukunda ibiganiro byacu twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri suleiman tarawale yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na daniel brown yadufashije kwegeranya ibiganiro tubateguriye kuri iyi saha mwari kumwe na fide n'iyo ngabo mwakoze rero kudutega amatwi mubandanye mwumviriza ibiganiro bikurikira kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika